zifite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana kankindi ashaka impamvu yatuma ava mu rugo akayibura ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
senza karagana kama abantu bandahiye ariko dingi inka yawe yabyaye inyana itagira uko isa rwose yaaa inyana yanjye se i- i- i- yabura uko isa gute eh? ahubwo mukama ni ukuri ko imana isa na bike ahubwo we ubwo uzi ko abantu bose batunze ifoto yawe muri telefoni ariko ko ni ukuri ko imana yo mu ijoro uyibonye wese arayireba ukuntu iteye amabengeza Eh.
akifuza kwifotozanya nayo ariko araro twavugaga tutarabona we Eh?
ugiye kudukira nanone uzajya uturebera ku ntugu oya rwose oya rwose mukama ibyo rwose ntibizi Eh, reka buriya njyewe ni uko unyitiranya nifuza ko abantu bose batera imbere ahubwo se uretse ibyo umugabo wawe sindi wamushishikariza se ubworozi bw'inzuki ngo- ngo ndebe ko nawe yava ku cyava agatera imbere ubworozi Kuko Imana bw'inzuki isa nabwo hari ikibamo gake ariko ko inzuki Inzuki hako zivamo- mukama uzi ko yo pu pu pu pu nawe koko ujijutse ntuzi iby'inzuki ahaha Inzuki.
ariko ye Sha, urazivuga wowe se n'uzizi.
zajye niyizihe kuko uretse kunyirariraho Eh.
iby'inzuki ubizi he Ako mukama ubizi ute?
mukama ntuzi ngaho se mbwira inzuki Aha, Yoo, inzuki nyine reka nkubwize ukuri mukama Ahaha.
inzuki byazo ndabizi kuva kuri a kugeza kuri amini ariko ye kwirarira Imana- by'uruhambere Hako- umva ntujye ukira wajya ukiza nkubwize iki koko Eh? nkubwire imibereho yazo se Ah, keretse niba ugiye kwihimba nonaha ku mukama kuki usuzugura reka nkubwire iby'inzuki utazavaho ntansuzugura ngaho vuga mukama numve burya mu muzinga inzuki zibamo Eh, zibamo ari umuryango w'amoko aya atatu mu muzinga umwe reka ye ubwoko bwa mbere ni umwami wazo ariwo rwiru Ah, tu- birasa n'indi utabizi urabona ndi umwana ariko mukama wakabimenya wagira se Urarira aho.
urabizi ko ari rwo rwonyine rubyarira noneho umuryango wose w'inzuki mwe rwonyine se yego nyine rakaraka nawe rega nu- nubwo rwima rimwe Eh, ru- ru- rukibikamo intangangabo Eh.
umenye ko rutera amagi ibihumbi ibi iki elfu mbiri zose mbiri se ni igiti ibihumbi bibiri ku munsi Ego, uti iki ngo iki Eh?
none urwiri wowe urarukinisha mukama ubwo kandi rumara imyaka ine yose ine ine ine rimwe kabiri gatatu kane ine yose rwose uretse ko ibyiza ni ukurukura mu muzinga ruki- ruki- rumazemo nk'imyaka ibiri ukarushyira he kubera yuko iyo rumazemo igihe Mm.
uko rumazemo igihe rugenda rutera amagi make make inzuki nazo zikaba nkeya mu muzinga ibyiza rero rumazemo nk'imyaka ibiri warukuramo hanyuma se warukuramo ubwo nyine impehe zigasigara zirerera urundi rwiru Eh, Hi, reka impehe buriya ntuzi ntuzi ko se ari inzuki zitagira urwiro byo nari kamara mbizi. ariko ikintangaje ni umubare munini w'amagi urwo rwiri rutera ku munsi reka umenye ko arirwo rwonyine nyine rubyara inzuki z'impashyi Eh, ariko ni narwo runabyara iki iz'ingabo yo, rwaragowe disi umenye kandi ko inzuki z'impashyi ziba ari nyinshi Ayobora.
ubwo wari uzi ko zishobora kugera ku bihumbi ijana mu muzinga Eh?
none umuzinga umwe se umuzinga umwe nyine kandi noneho bigoranira ni uko ubuzima bwazo ari mu minsi mirongo ine n'itanu ubwo urumva rero urwiro ruteye amagi make zirapfa nyine ubwo urumva ko urwiro rero ruramutse ruteye amagi makeya umuzinga nawe usigaramo inzuki nke umusaruro ukaba muke birumvikana disi Hi, niko biri
papa papa hitaba umwana ariko ni iki rusi ibintu biri kuvugwa ngo watangije papa wa maritine na mama we wabyumvise ariko ibyo ni ibiki uba uvuga rusi Eh?
ngaho nyamara maritine yanterefonnye ambwira ngo mama we yimukiye mu nzu wamukodeshereje ariko maritini maritini ubwo ibyo ni ibiki aba- aba- aba- abakubwira koko Eh? nk'ubwo ibyo abavuga aba yabikuye he ariko ubundi muba mushumikana mu biki uyobewe se ko maritine ari inshuti yanjye dukundana cyane murakapfa mutakundanye muraka urumvira icyanura
papa urankubise no kukwica nzakuyicira ariko urandenganyije
nkurenganya nkurenganya iki washyano nzongere nkubonane na maritini
yuko numva se imibereho y'inzuki iteye amatsiko ahubwo se uravuga utaravuga iby'ingabo noneho rero ingabo zo nta nubwo ziba ari nyinshi mu muzinga ziba ari nk'igihumbi magana atanu mu muzinga umuzinga wo umwe Mbazo- mbazo uta akamaro kazo rero Yampaye inka.
bukaba wari uzi ko ingabo akamaro kazo ari ako kwibya urwiru gusa urumaze kwimya rupfa Eh.
urumaze kwimya ruhita rupfa yego ko yego kuko None.
zagowe ibyo ni Hey, ibiki erega ingabo uretse kwimya nta nta kindi ingabo zikora Yo.
ntacyo rwose urumva ko rero ziba zirya gusa zitanahaha zidakora ubwo ni ukuvuga ngo ziguma mu muzinga Eh, urumva rero ko zibaye nyinshi kandi zikaramba Eh.
zajya zicara zirira ubuki zitahashye yampaye inka.
Hi, Hey.
yewe niko byumvikana ko Hey, niyo mpamvu rero impashyi rero ziriya nzuki z'ingore Mm.
zo ntabwo zibyara Eh.
ahubwo dore ikintu gisekeje mukamba Eh.
uzi ko hari igihe zijya zikora imyigaragambyo zikanga kugaburira ingabo cyangwa zikazirukana mu muzinga Ha- hari n'ubwo zizica maze ariko uzi ko ibyo bintu Hi.
nigeze kubyumva Wigeze kubyumva?
abantu bavanga inzuki zimwe ngo zishe izindi ngira ngo Nibyo nayo rero, abantu ni uko ntukabaze n'ibyo ariko ariko uzi ko Hi.
burya uzi ibintu Hi.
n'ibindi Erega mukamba Ah.
naragiye narasomye Yewe.
narasomye rwose Aha, mukamba wabonye.
buriya ntureba Hi.
ni impamo ya muhungu ugiye kungira inshuti Hi.
nta gihombo wabigiramo yewe ndabizi rwose ni ukuri pe iyo ntabwo ari inkuru mbarirano ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi rwose ndabizi ko ubyiyumvamo wagira ningeze ngo ntabwo bizi Mm, jya ndabizi.
wemera Hi, urasiranse njye ndasiranse kuri wowe rwose
ariko buriya umuhoye iki muhuye ki se wowe ushyigikiye ko ashumikana na maritine ariko ibyo usanzwe ubizi ahubwo wavuga ko urakajwe n'ibyo bindi akubwiye bivugwa ko washakiye inzu kankindi ngo ajye kubamo atandukanye n'umugabo we nawe urabizanye aha ubwo uraje reka ma mbabarira mbizana mbizana he ko mbyumvise aha umva rero nkubwire karwera kandi mbikubwire bwa mbere n'ubwa nyuma sinzongere kubisubiramo nagize ntese nukomeza kwishinga amagambo avugwa hanze aha ngaha uzisenyera urugo izuba riva ariko se urinda umbwira gutyo wigeze wumva nkubwira ko bene mu magambo ngewe nyemera cyangwa hari ubwo usanzwe uzi ko nyagenderamo nushaka uzayemere cyangwa uzayemere
aha ndumiwe pe Ah, reka nkwereke reka nterefone mukamana alo U- umva mukama ndashaka inama yihutirwa ye wowe na senzage tugakubita imbwa itaramuka U- kuko ibintu bigeze kure yeee yego rwose ye I- ii nakubwira nje ye ye ngaho nawe ye
bwakeye Eh, mwaramutse mwaramutse
none karame a- a- aka kayira karangeza ku gasanterera ye ni inzira imwe rwose Eh, murakoze murakoze none se muzehe Eh, eh, ndakumva nshuti y'imana ko mbona amaso atarayituye ahagana he amaso saya rwose
none se urareba ugasanga uko ngananya ntaranyuze ahantu henshi Eh, urumva twaba twarabuze aho duhurira se yewe ndi kuhatekereza hakansiga
ikomereza akazi uraza kuhibuka Eh, eh, eh, ese ye Mm.
ubundi ibyo mbona urimo usasa nk'usasira inka nturi gupfusha ubusa iryo sasora none se muzehe Eh.
ubwo uraba utazi ko iyo umuhinzi asasira urutoki rwe Eh.
aba agabanyije bya byatsi byose bimera mu rutoki
ibyo gusa se cyangwa nta n'ubwo uzi ko isasi ifasha kurwanya isuri mu murimo kandi ikarinda ubutaka kumagara aha rwose muzehe burya gusasira umurima ni ugufumbira ubutaka buhoro buhoro ni no kurengera ibinyabuzima biri mu butaka bifasha umurima kurumbuka
umva nkubwire mukama Ndakumva rwose rwose njye Imana.
nta mbaraga zo gutegereza ngifite ariko rwose nazamuye namugiriraga zahise zishira kuva yavuye mu rugo rwe akaba yagiye kwibana rwose mabu ngewe nawe turavuga rumwe pe Rwose.
ahubwo se nzajya uyu nguyu natubwira uko bimeze naho ubundi bwose nanjye kuva namenye ko yagiye kwibana byangaragarije ko hari ibintu byinshi adukinze Ariko se, bidakwiye kwihanganira mukama ni ni ibiki ntababwiye ko Iki se?
ni ibiki ntababwiye I- ibyo wavuze se ahubwo ni ibiki ibyo nababwiye byose niko biri yego yego muganga yambwiye ko nawe umutari ukujya kuwushaka kuri ntiyari yamara icyumweru icyumweru se cyari cyarangira ntihasigaye iminsi itatu mwakwihanganye yose?
koko iminsi itatu ni myinshi mwakwihanganye hatagize igikorwa vuba na bwangu hakwangirika byinshi sawe Wowe nta nta- byuma No, no, no, none se mabu kikeretse rero twongeye kugerageza urushwima ni ni nirwo umuti uboneka vuba kuko uboneka byihuse mu ariko mbwire senza Hi?
wowe nta n'ibindi bya- ni ukudusubiza inyuma Hakoze- gusa hakoze mbasubiza inyuma gute mukama Hadusubiza inyuma, gute si kugira ushwime Ah, ibibazo.
mukama nawe ntukajye unoteza udusubiza gutya inyuma nyine
none se niba ari ibyo se Eh, ko mbona izo nsina muba mwazogosha ipeshe ni- nimushyire isaso aho hose ndi kureba
muzehe Eh, ubundi iyo dusasira eh, turaza ku nsina yacu twiciye twakoreye neza tugatera intambwe eshatu z'ikiganza Eh.
mbese tukageza ahangaha ubona n'ubundi twashyize ifumbire tukaba ariho duhera dusasira eh, intambwe eshatu
yego z'ikiganza noneho rero ubuso bwose busigaye tukabutwikira mbese insina yacu isigarana umuzenguruko wa santimetero mirongo itandatu udasasiye ahandi hose hakagisaso
ubwo si ibyo bintu bikaba bifite ibisobanuro bitomoye koko Eee, impamvu ni uko iyo uzanye ibyatsi ukabyegereza insina birabora bikaba ifumbire iyi fumbire se si nziza nyine Eee, ifumbire ni nziza Eh, ariko nyine uko bigenda ni uko imizi y'insina ihita izamuka hejuru yumva impumuro y'iyo saso ha- umuntu yarunze hahandi eh, byamara kubora ukabona insina yarazamutse kuko imizi yayo iba yaragiye hejuru umuyaga rero iyo uje ushobora no kuyitembagaza eh, noneho bya bintu si imikino rero si imikino nyine Eh, ewe, uranteye tuba twikoreye ibintu mu buryo bwa gakondo Mm, hanyuma twabura umusaruro rero ntitumenye n'aho bipfira si uko none se wari utarabona n'uwitwa ngo arasasiye uretse gusasa nabi akiri saso ku gitsibo cy'insina noneho yajya kubihima ugasanga yanashashije ibishami by'inturusu
none si ibi- ibishami by'inturusu hari icyo ego mana rero ibibabi by'inturusu bigira side bigatuma ubutaka busharira reka da Ahe, ni ukwirinda kubisasiza Reka da.
ndetse ukanirinda n'ibindi byatsi byose bifite utubuto Eh.
kuko iyo bije byororokera muri rwa rutoki hanyuma rero Mm.
reka nkomeze ngende ndebe ko nagerayo kare mfite urugendo Eee. ariko uriya musaza ko avuga nka wa mupfumu wacu mbe muzeyi muzeyi yego hagarara nkubaze gato none hari umuganga musa twigeze kujya kureba dufite ikibazo cy'abana bashaka gukora ubukwe
mwashakaga ko asaba se cyangwa ko asabwa umugeni dushaka ko yica ubukwe yewe
umva rero nkubwire ngewe uko nshaje ngananye abica ubukwe si nka se nabo Hmm? n'abera mu buzima bwanjye sindica ubukwe na rimwe reka da yewe eh, ikomereza urugendo nakwibeshyeho Eh, ngaho rero usigara amahoro yeee ngaho yego yego
uriya ni wa mupfumu rwose arambindikiranyije cyangwa yageze aho atanga intsinzi aribyo yita kutica ubukwe
none si ibyo urushwima ntitwabonye ko runamufashe rugaragara rutinze hagati aho ibipfa bikaba bipfa bigapfa nyine Eh.
ntabyo koko nkamubwira mbigenze ni koko eh? inkuba itagira amazi ko itisukirwa namwe mubizi kandi ko umuti wayo utapfa kuboneka ko umuti wayo utapfa kuboneka ko reka reka ukoreshwa tuve no gake muri ibi ngibi bya senzage bya nagiye byemeye Ah, byanze nyamara byagize njyewe- ku- umva ubundi uwamwihanira ko ari nayo yayo twabishobora Mu wamwihanira byikoro ute se niba koko ari ibyo ka- none.
wamwihanira ute ngaho Ari- ari- ari- mbwira ari ku maso.
kamana apfa ubu kuvuga ngubu gusa uturetse ibintu by'imikino Yeah.
umuntu akamuterereza bya birara byirirwa bibungabunga mu gasantere byahaza ibiyobyabwenge ntabwo byamwereka tasi aho ngaho Tasiyo si aho ngaho tasiyo.
tasiyo biriya byana wihaye gukorana nabyo umenye ko eh byakuvamo ntisi nakubwiye sezajya ari umunyabwoba iteka ryose ariko ntengera ubwoba bwe- gukorana nabyo iki se ubwoba bya- bw'iki?
byakuvamo gute nabyo ubwabyo bitivuyemo Aha.
bikuvuyemo byo ntabwo byabyivuyemo ra- Ge- ge- ge- ge- rwose ariko se kuko wa mugani bikuvuyemo byo byaba byiretse none se rero niho mvuga.
ariko wa mugani wawe na- na- ntabwo byaba nabyo byiretse kubera ko icyo bishaka ni ukwishirira mu nda gusa ngewe mwebwe nimureke tubihe kashi hanyuma bimunoze Nibwo Yewe rwose, ibintu reka byabyemeye mbabwire.
byanze bya buri munsi ngewe mubyumvikaneho icyo muhitamo njye mumbwire nkuricyo ndumva rwose mu maguru Ukuri kw'Imana.
mashya twamuterereza ibirara bikamugirira inkeri mubwire Mu gihe bashake dutegereje ko hari ikindi kintu dushobora kugira Yeee, Yewe, inkuba njye- bikazaza nyine umuntu yaranoze Niko ku- bimeze ra.
kubikuraho umwanda Ngewe mbere inyuma tu nta kundi
mbega ubugome ubu se ko senzage mukamana na karwera banogeje umugambi wo guteza kankindi ibirara amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha
uraza ubuhinzi n'ubworozi umuhinzi mworozi umusaruro wawe uganira ahandi uzagera ku isoko ufite ubuziranenge